mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika hivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese aho muri hose kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nongere mbaye ikaze mwese nshuti bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nk'uko bisanzwe buri wa gatandatu muri aya masaha turabaha umwanya musangire ibitekerezo n'abandi banywanyi b'ijwi ry'amerika abatari baduha telefoni rero muduhamagare mutubipe kuri watsapu yacu ni magana abiri na kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe murabyumva nyine ukubanza akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mukomeze kandi mutwoherereze nomero no kuri whatsapp mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri tubibutsa kandi ko mudusanga no kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mushatse kutwandikira mwakoresha imeri yacu ariyo radiyo yacu arobaze gmail akadomo com mwatugezaho rero ibitekerezo byanyu ibyo mwifuza hanyuma tukarushaho kugenda tubanogera ikaze mwese muri iki kiganiro reka tube tubashyiriyeho aka karirimbo
omunyeranzihira munahiwe gubomore bomore ani muzihira gasayo we gabomore bomore omunyeranzihira munahiwe gubomore bomore ani muzihira gasayo we gabomore bomore ah eh eh eh eh eh gabomore bomore ah eh eh eh eh eh gabomore bomore ziranzihira munahiwe kandi gogo ziranzira gasayo we kandi kako ziranzira munayi we kandi gogo ziranzira gasayo we kandi kako chapa chapa kabomore bomore omunyeranzira munayi we gubomore bomore ani muzira gasayo we kabomore bomore omunyeranzira munayi we gubomore bomore ani muzira gasayo we kabomore bomore ah eh eh eh eh eh kabomore bomore ah eh eh eh eh eh kabomore bomore we munyerenyo nagusimire ah eh nabana bemwe ntubagusimire ah eh nabo busiba ntibagusimire ah eh oyu mange bakulamuse Simire, ahe, ne famiye yoshi agusimire, ahe, oyumange bakulamuse, asile, oyumange bashi bakulamuse, asile, abombole bombole, ae, e, e, e, e, abombole bombole, omunyeranzihiro munahiwe, gubombole bombole, ani muzihira gasayo we, kabombole bombole, omunyeranzihiro munahiwe, gubombole bombole, ani muzihira gasayo zira nzira umunahiwe kandi gogo zira nzira gasayo we kandi kako chapa chapa kabombole bombole omunahigwa gogo agasayo kandi kako omunahigwa gogo agasayo kandi kako nekuyimire aha nekuzinire aha nekusinise aha bombole bombole sama bombole bombole sama boy bombole bombole marechale bombole bombole madoa bombole bombole sisi tembe bombole bombole johnson bombole bombole radio bombole bombole bombo bombole bombole ah eh eh eh eh eh Ka bombole bombole ah eh eh eh eh eh Ka bombole bombole opunyera nzihiro munahiwe kubombole bombole ani muzihira gasayo we kabombole bombole opunyera nzihiro munahiwe kubombole bombole ani muzihira gasayo we kabombole bombole ah eh eh eh eh eh kabombole bombole ah eh eh eh eh eh kabombole bombole
nyuma ya marshari agira ati bombore bombore iyo ndirimbo niko yitwa tugiye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi ry'amerika batangiye kuduhamagara thierry wiriwe neza thierry wiriwe neza
amahoro neza Eh, ni amahoro natwe twese Ye, u- u- ura- uri hehe urahagana he wi twe turakumva hari n'amajwi ari inyuma yawe
ndiko ndabumva nabi Halo?
twe turakumva thierry
yego muri muvuze rero Eh, nari mvuze nturahagana hehe hanyuma ubwo utuhe ni ah, n'amakuru y'aho ngaho iwanyu Eh, mwiriwe mute
yego amahoro neza ejenti narinda ahantu bitakunda ko tuvugana neza amahoro rero ndi bujumbura muri zi Eh, none se telefone irakunze noneho
yego ubu ndabumva neza okay ye adu- tuhe amakuru ya- yanyu rero aho ngaho
reka ahubwo nagomba mvuge ko yavudwiye indwi Mm. yego
yego nagomba kuvuga kuri iyimikwa rya felix tiseketi aha
siwe ubwa mbere mvuge ko ari ibintu bya mbere byo gushima muri kano karere kacu mhm
hanyuma ntarumvise ibyavuzwe byinshi burya tisekedi icyo akwiye gushyira mu mutwe cya mbere ni uko benshi bamwiteze ko impinduka hanyuma iyo mpinduka nimba bayimwiteze ko twarumvise byinshi byavuzwe mbere binababaje ugiye kubyumviriza kubera ko ah, haravuzwe ko hashobora kuba haragiyemo abantu bashyizemo amanyanga nimba hamwe rero tisekedi yoba yemeza ko yatowe cyangwa yiyumvamo wenyine ko yatowe nk'umugabo Mm.
arashaka kwereka abanye- abanyagihugu ba kongo yuko ibyo bifuje ari byo bashyize ko kuko ni haravuzwe byinshi Ni- ni Ariko ibyo gusa koko.
jyewe nu- havuzwe Nabo byinshi muri- none se wo- wowe uravuga uti havuzwe byinshi kandi koko nibyo bintu bitandukanye wowe uko- u- uravuze ngo urashima kubera iki waba u- u- ushima itorwa rye cyangwa sinzi icyo ushima muri ibyo
urazi ikintu simbaye jeni burya nibyo wirabye imyaka cumi n'umunani bari mu maboko y'umuntu umwe hanyuma bose bakaba bari banyotewe impinduka Mhm.
igikuru ni uko bashyitse cyabayeho Mhm.
rero ko cyabayeho navuga nti bose bashatse ko haba impinduka idaciye muri bya bindi by'amakudeta twari tumenyereye Mhm.
muga byabaye biciye mu nzira y'amatora ibyo ari byo byose naho baba babaye akantu kamwe kabi rero bizeza nti ubu iyi ni intambwe ya mbere Mm.
rero bakomeze gutyo mu myaka iri kiraza tudushyikira ibindi bisumbitse Ni- Icyo rero ngo- nicyo nasha- nicyo nashatse gushima Ni ariko gusa nakingaruka Mm.
isekedi nimba yatowe Mhm.
abanyekongo bapfuye benshi muri bino bintu rero kuba barapfuye ni uko bose bashaka gushyikira i- ibintu byahindutse batakibona ya ntwaro ya yindi rero abo umuntu azana ibintu bishasha nicyo gituma wenyine yivugira ngo rupepere tudaboro bisigura ko aha agaciro umunyagihugu rero ntidushaka ko biguma muri iriya mvugo yo kwiyamamaza ubu dushaka ko bishyira mu ngiro rwose n'ubundi umuyobozi iyo yarahiye akemerera abantu ibyo azakora yagombye kubikora nta cyagombye kubimubuza noneho n'abaturage bakamufasha
niyo mbere twunashima jewe ni nkimwumva ijya mvugo yo ariko aravuga ngo rupepere tudaboro naribwiye nti uyu muntu agomba kwitandukanya na kabira mugabo ni ndamubwira ni vrema courage kubera ko uravye pararema ko irongowe ahanini igirwa ahanini na na camp presidentielle ni ukuvuga bajyaho kwa kabira ukibona neza ko arafite igikorwa gikomeye mbere nje nkanamusaba ko yogerageza guhuza cyane na martin shayiru kubera ko apuretu naho atoba yarashoboye gutsinda ariko yarerekanye ko afite ikibanza kinini muri politiki ya kongo nicyo gituma rero mvuga nti bishobotse yogira guverinoma banashaka dokoharishyo kugira ngo abanyekongo bashyikire insinzi bari bashatse
ibyo uvuga ni byo rwose kandi mu kazi kose mu kintu cyose umuntu akora ashobora guhura n'inzitizi ariko nk'uko mujya mubivuga abarundi ntawe ujya akatamugoye azabigeraho
rega abanyekongo bo barabizi kubera ko harapfuye benshi hariho benshi bapfunzwe mbere ndanabikenguruke narumvise felix avuga ngo abafungwa bose ba politiki bagiye gupfungurwa nibaza ko ari intambwe nziza mbere akomereza aho nyine anagerageze muri guverinoma agiye gushinga akore ndakunda ukuntu kagame akora burya kuntu umuntu akoze ikintu akagikora mu ntumbero yiwe atari ku neza y'abanyagihugu buno nyine uca wumva ko yasubirijwe rero niyabona uwuza akaza aje kumutobera acamukura mu maguru mashya kuko nawe uwo mwangaje mukavuga ngo yabikoze nabi burya nawe birakwangaje nka perezida rero byiza acakura uwo muntu abanyagihugu ntibirigwe baridoga
urakoze cyane keri
murakoze
twakire na gaspar gaspar uranyumva
ndabakurikiye cyane hanyuma se wongera ijwi urahagana hehe
ndi mu rwanda ariko rero turakumvira kure sinzi impamvu
nuko ari netiwaka cyangwa konegisiyo wagira ngo nibwo ukikanguka
birumvikana kuko ni muri wikendi nk'uko bisanzwe
ni uko ahubwo ya telefone nayo iracitse turongera turongera buriya tumuguhamagare mu kanya mu twihanganire
Natasha la number la bomba numa mubibona gute Natasha la number la bomba numa mubibona gute mubi bona gute mubi bona gute mubi bona gute eske mubibona gute usizarau mwanzo mdogo nilipotoka ni mbali lakini hivi na fly my life ni blessing hebu ni check I'm dangerous eh, what I'm dangerous murabibona changeni mubibona murabibona changeni mubibona makaze kurunda gusumba
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundiro mu kinyarwanda ku karirimbo mwumva ni mubibona gute ya natasha ariko rero reka dukomeze twakire abakunzi b'ijwi rya amerika noneho dufite joseph ku murongo joseph wiriwe neza uri hehe ye mwiriwe muti kigali
biriwe neza cyane ye nuko amakuru iki wadusangiza rero
ni amakuru tumeze neza nuko nuko
nta kibazo neza hano mu rwanda ntahariwe rwose
ni iki rero wasangiza abakunzi b'ijwi rya amerika
mumpamagaye niteguye biba byiza nkambwira nka topike mwariho nta topike yihariye turiho uyu munsi ni kuwa gatandatu buri gihe tubaha umwanya mukaganira n'abandi banywanyi b'ijwi rya amerika mubabwira amakuru y'iwanyu muvuga ku makuru yatambutse mu cyumweru se ibyo mushima ibyo mugaya ah, icyo mwumva dushobora no kubamarira mu minsi iri imbere ibiganiro mwumva mwifuza n'ibindi bintu bitandukanye ariko akanini akenshi dukunda kumenya iby'iwanyu aho ngaho kuko ari mwe muba muhibereye Eh, murakoze mwishimo mu murongo mwiza Eh, n'abashimira cyane kuba mwumvishije
Ni- Eh, nta- rero- rwose mama mwaduhaye amatelefone tuzajya tubahamagara uko bishobotse kose Eh, ikibazo mbashimira gikomeye cyane mm,
hano nk'aha mu rwanda kuko inkuru mu- mu- mutambutsa mm, zigenda zigira umumaro cyane cyane nko mu butabera mhm,
eh, ni- n'ibindi biganiro byanyu nka eric bagira ubusa ngomeza kumushimira cyane mhm.
Eh, umusanzu we hano mu rwanda turawubona cyane cyane nko kuvugira abanyarwanda hari ibibazo byinshi yego tuba tugiye dufite ariko ubona ko bigenda bikemuka kubera umuhate wanyu Mhm.
Eh, nuko rwose ubwo na- ubwo ni ni amahoro niba ibyo dukora bigira umusaruro bigira umusaruro ahubwo gusa murakoze no kuba mwumvugishije rwose ndabashimiye kabisa Ye- urakoze cyane uburyo uba hafi buri munsi tuba dufite ikiganiro cyane cyane muri isanga kandi tubahamo ijambo mu bintu bitandukanye tuba dufite topic zitandukanye ah, ku buryo haba hari ibintu bitandukanye buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ku wa gatandatu ho Ubundi- ni umwihariko tubaha umwanya nyine mukatubwira ibitekerezo byanyu i- inkuru zi- zi- zavuzwe iby'iwanyu aho ngaho ni uko
mba ubundi Mm,
ni ukuvuga ngo cyane cyane mu- muri bintu byo kwa ba rwigara mm,
mu by'ukuri uko- uko ijwi rya amerika ryabikurikiranye byaradushimishije cyane mhm.
Eh, ariko kandi ijwi rya amerika ni radiyo nkurikirana umunsi ku wundi N'ubu- n'ubu kandi nari- nari ndimo bwumva nuko gusa hari uturimo nari mugiyemo Mm, ariko na- umunsi mu yaba mu gitondo ya- isaha iyo ari yo yose ubundi na- mu mamatondo mbaga bari gusaba indirimbo mm.
ubu mpamagaye nzi ko wenda aribyo mugiye mushobora kuba mugiye kumbaza oya dususuruke ya- yagize yarangiye Ye- ye- Eh, cyari ariko ikiganiro gusa- cya dususuruke uretse ko turamenyurizamo uturirimbo nyine urumva ni muri wikendi kugira ngo Mm.
mukomeze kugubwa neza gusa ino radiyo ndayikurikirana cyane ntabwo nshobora gucika amakuru yayo uko byasa kose na saa tatu n'igice Mhm.
yo mu gitondo nabumvishe ndabakurikirana Mhm. Ngo ujye ujya- niba nagucika ujye ujya online ntubishobora ujye kuri interineti u- uyakurikira byose biba biriho yewe mba ndiho buri munsi kuri youtube mba ndiho rwose inkuru zanyu ntabwo bijya zinshikanamo Aha. ye nuko mujye mutubwira ariko tuba dukeneye no kumenya n'amakuru y'iwanyu mujye mu- nimutwandikira nko kuri facebook cyangwa se ushobora kuduha telefone ukatubwira ni- nimwe mushobora kuduha kutubwira uko ibintu byifashe umuntu akamenya naho n'ukuntu abakorera inkuru nyine zishobora kugira akamaro gusa nyine ibibazo byo ntibyabura byo twababwira ntabwo twabibura Mm, ariko gupfa kuvuga nanone ntabwo ntabwo byaba bisaba kuba wenda bo ndi mukuru ariko gusa byasaba kuba uri kumwe n'umuntu mukaganira ariko kuri telefoni yawe bibaye mhm. Eh, ntacyo ubwo ibyo ari byo byose mukomeze mutube hafi natwe tuzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo tubanogere mu byo tubagezaho urakoze cyane Eh, radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda fred nawe aradutegereje ku murongo fred ijambo ni ryawe wiriwe neza hanyuma se ko numva mwese munaniwe muri wikendi
turuhutseho nta kibazo ariko nta gatatu tuba tunaniwe tukaruhuka Eh, ndabyumva no mu ijwi rwose ndumva urimo winanura
iyo twarurutse cyane tura- a- turongera tukananirwa
aho ntiwaryamye cyane
eee Mm, biru- twaryamye cyane birumvikana ntacyo ubwo ura- ni- ni ni- ni ukugira ngo wongere ugarure imbaraga zo kuzatangira ikindi cyumweru umeze neza Eh, umuntu ameze neza rwose afite neza Mm. n'iki se watusangiza ku by'iwanyu
aho mba yaje turi mu burengero bw'igihugu cy'u rwanda Mm.
ntacyo kurenza ibintu byose hano biragenda Mhm.
usanga usanga ibintu byose ari kwitabira gahunda za leta nk'uyu munsi yaba ari umuganda Mhm.
Eh, ugasanga rero urebye gahunda inaha rero nta kibazo ibintu byose biragenda nta Ni uko.
nta kibazo gihari leta Mhm. Eh, wowe ntacyo nta- ntago dukenera ibibazo gusa dukenera n'ibyiza n'ibigenda Eh, mwaba mufite akarusho iwanyu mukagasangira n'abandi nabo baka bakirwariza bakaba bakora nk'ibyo mukora namwe cyangwa bakarushaho Mm.
Eh, ba urebye akarusho urebye twavuga ko akarusho urebye nta karusho kari ku isi gahari nta mwihariko w'iw- w'iwanyu aho ngaho
rero nta nta mwihariko urebye urebye nta nta- nta bidasanzwe Mhm.
gusa ure- ure- ubona urebye nko mu- nko mu gihugu hafi ya hose usanga abantu ba- ba- bashobora kuba ba- ba- bahuriye ku kintu ku kintu kimwe ni igiki eh, nk'ubu ngubu nk'uku kwezi turimo usanga abantu benshi bafite imyaka bejeje Mhm.
ibintu- ibintu by'ibiciro biri hasi ibiribwa biboneka nta Mhm.
nta kibazo imvu- imvura igwa ku gihe ku ku ntuza nta- nta kibazo cy'izuba ryinshi nta kibazo cy'imvura nyinshi usanga ibintu urebye biringaniye kandi abantu bose babihuriye hafi hafi ya hose mu gihugu Mhm. ndumva bimeze neza
Eh, ugasanga rero ahantu ubu ngubu nta kibazo usanga ibintu byose aba eh, abakora bizinesi usanga bigenda usanga abakora ubuhinzi usanga bigenda Mm.
Ari- n'abajya- n'abajya ku masoko ndetse usanga nabo babona ibiribwa binyuranye kandi ugasanga nta- nta kibazo gihari na kimwe Eh, muri make ubu muratengamaye rwose
nta kibazo na kimwe yagira nuko nuko imana ishimwe ye urakoze cyane rero fredi udusuhurize n'abi bo mu bugesera aho ngaho Eh, twakire na arma
Eh, mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza urahagana he Eh, mm, eh, je ni mu burundi mu Mm.
burundi mu burundi yego mu burundi hagana Mm, hehe murako- murako- Ku Burundi.
murakomeye turakomeye nawe se Mm, ni byiza ko mukomeye nawe nuko na- nawe urakomeye
Je- je ndaho buke buke nyine bukene gusa nibwo wenda buserembeza Mhm. ni ukunyarukira mu bugesera mu Mm.
rwanda numvise ko bameze neza
Ah?
ni ukunyarukira mu karere ka mu- ka bugesera mu rwanda numvise ko ariko na- numvise ko bameze na- na- neza nahashikanywa n'iki mubyeyi nahashikanywa n'iki ga- ko bigoye kujya ku kujya ku mupaka wenda biragoye
Eh, biragoye biragoye utagira ibyangombwa Mm.
wowe nu- nk'umu- nk'umugabo nka jyewe nshobora kuba norya rimwe nko ku munsi urumva biragoye ga- noshika gute mu bugesera yewe bi- ntabwo byoroshye
Mm.
Uwo- ni uko Ariko umuvandimwe bukeye- twavuganaga mu kanya niwe watubwiraga ko imyaka yeze ko bameze neza ni- nta mvura nyinshi nta zuba ryinshi ibintu byose bimeze neza aravuga ko ibi- i- Oya, nibyo- ibiterwa nibyo- bireze nibyo- nibyo nyine Nuko.
mu rwanda vrema eh, bo ba- barahinga kandi barahinga Ngo bikaboneka barejeje.
bikera ariko Mm.
mu burundi ni- ni hake hake uzosanga ba- barima ntibimbure kuko ni henshi ba- usanga badafite ibitungwa badashobora kwimbura Mhm,
Mm, bivanye n'ubutaka ukuntu buba bumeze mhm.
yego Ye- hanyuma rero nashaka kuduga kwa- ku ku- ku bibazo bimwe bimwe mm.
ino iwacu ga- hari amazu menshi havugwaho ibicuruzwa by'amafaranga ngo yo gushikanira sinzi wenda uko ba- ba- kurya kurya ba- bashikaniraga mu rusengero
Ama- Mbega mu burundi amaturo yo mu yo mu Eh, rusengero eh, hariho amaturo barikora bimaze iminsi reka namwe murabyumva bimaze iminsi bavuga ko mu burundi ga- harimo amashikana bariko barashikana bariko barashikanira amafaranga ibiryo
ayo ma- mashikanwa bakaya- bayajyana hehe M- bayatoza mu- mu- muri muri muri za kiliziya
ah ah bayatoza mu mihana mu mihana za rumonge za gitega za ngozi za hehe Aha, no mu gisagara no mu kiriya gisagara cya bujumbura aha. ni ni bande bayatoza urumva ubwo rero buriya rero gatubwiye kubona imana ngira ngo nyine ya kabiri niko babi niko bimaze iminsi aho babivuga
imana ya kabiri uvuze ushatse kuvuga iki
bishatse kuvuga ko urabona ko mu mashingiro hariho ishikanwa bakita gushikanira imana ariko ubushake n'amaturo aragahaza ariko iyo imana ya kabiri nayo yo mu burundi nayo harimo agahato harimo agahato muzarumunge harabayemo gutoza amafaranga gutoza ibifungugwa wenda ngo bagiye kubifashisha sinzi ngo abantu ariko si byo mbese mu burundi mufite imana ebyiri
niko bariko babivuga n'ubundi nawe urabyumva naho ubirengiza nawe murabyumva niko mufite mu iwanyu mufite umwihariko hari ejo twari dufite inkuru y'abavuga ko hari shitani ihamagara abantu ku murongo wa telefone none nawe uti mufite ina ibyo ntabyo nshingiyeho ntabyo nshingiye niba iriko birakorwa n'umugambi usinzi defude ibyo ntabwo ibyo ntabyo nibyo ye none barimo gutoza ama barimo gutoza amafaranga mu ntara ya rumonge byahereye mu ntara ya rumonge biragira no mu gitaramo cya bujumbura wenda biragira n'igitega ejo bireba hari igikorane kiriho kiraba mu ntara ya gitega bumva ni gushikana ishikanwa baratoza amafaranga ntibavuga bati aya mafaranga najyaha najyaha urumva abari hafi baravuga ngo ngo ni imana ngo ya kabiri sinzi urumva ibyo ni by'ukuri ku bukene buri mu gihugu cy'u Burundi ntihariya kuriho kuza gucinya umunyagihugu ahubwo hariya kuriho kuvugana n'amahanga kugira ngo ibibazo biri mu burundi bihagarare abenegihugu baronke ibyo bafunga imfashanyo ziboneke murabona n'igitoro nta n'icyo nta n'icyo nta n'ikihari ni ikibazo gikomeye icy'ibitoro ni ikibazo gikomeye mu burundi imodoka nyinshi ziba zarahagaze zarahagaze baratubwira ko imodoka nyinshi zahagaze
none se arma nari ngiye kubaza nti ayo maturo ubundi mu kiliziya iyo umuntu agiye gutura atura uko yifite agatura agatura uko abishoboye aho ngaho hari ayo muri uko gutoza ayo mashikanwa hari ubwo bababwira bati mugomba gutanga aya nayo cyangwa buri wese aratanga uko abishoboye uko wabyumvise bubu baratanga mu rumongega bagenda ku nzu ku nzu bagatangisha bazana amahera bazana ibifungwa ngo ibifungwa bidakunze kuza bibora usanga biriya by'imiceri maharage n'iki nk'uko byabaye hirya mu za kirundo mugabo kumenya bijya hehe ntabwo bababwira bati nibyo kuzajya gufasha abakene kibera muzagiteka gutyo ngira ngo niho kiravukira sinzi hanyuma sinzi ko mu nyuzwe turakumva turakumva turakumva ahubwo nagira ngo mbanze nkubaze niba nakubazaga niba baba batari bigera bababwira cyangwa se ngo mumenye ahantu niba ibyo batoje mbere byaba byaragiye gufasha abakene ba ntaho nikora bari mu ntara izi n'izi nta kintu mubimenyaho
ku ibyo ngibyo by'ibiribwa baravuga ko ngo byofasha ngo batishoboye ariko amafaranga nayo ntibavuga ntibavuga iyo ari kaje ntabwo ngira najya mu mugambo nyine uriya uri ku butegetsi
nabyo ariko aramutse ajyayo ariko babivuga hariya mu masengesho ngo wenda ariko araba muri iriya ntara yo mu bujumbura hari y'igitego
ubwo nitugira amahirwe hazagira udusobanurira aho bigana
yego nanyuma ntabwo mbandanye iki kibazo ku bindi byerekeye iriya sentare iherutse gucira ejo yafashe mu bufaransa kuri kuri kuri leta y'uburundi igana n'uriya menge na gakunzi by'ukuri bo bari barundi ubutegetsi bw'ubujumburaga bwari twari buvuga ko uriya gakunzi igana n'uriya france turuwa na menge ngo ko bashobora kuba bari baracafurira ibintu uburundi ku mabi yakozwe ngo baba barerekanye ariko icyambere nkabanza gushimira uriya mucamanza w'umufaransa ko atagaciro yabihaye kuko azi barasiguye neza ko ukuntu bimeze ukuntu mu burundi byagengira kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nta gaciro urumva uriya mucamanza w'umufaransa yashobora kuba yarabihaye kandi akaba yarejeje bariya uriya menge na gakunzi na kile kinyamakuru umunsi makuru wa France Tour nanjye gabiriya nta leta y'ubuntere ahubwo ntere kujya kwitwara mbega yitwara izi koga wenda mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu batikiye bagapfa mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu abantu bagapfa n'ubu bakinyuruzwa ubu abantu benshi bari ko baranyuruzwa ntawe uzi iyo barengera
abanyuruzwa banyuruzwa hehe abo uvuga ni ni abari mu mujyi cyangwa no mu na na ruguru mu mu cyaro bara mu gihugu hagati hari za muyinga abantu baheruka kunyuruzwa harimo abaheruka bari barahungutse bava mu gihugu cy'ibanyi bagenda banyuruzwa amakuru agenda tugera tuyamenyaho mu minsi hanyuma nkagaruka ku kibazo wenda cya leta y'uburundi kandi biravuga ko impunzi z'abarundi ziri muri tanzania ngo zazanuriwe impuzu za gisirikare burya iyo mperereye mu ntara ya ruguru turabona abanyagihugu bambaye impunzu zisa n'iza gisirikare ariko zisa na kiriya gisirikare cy'uburundi ntabwo zisa ubu rero hageze aho bitwarira bavuga ngo haseri na tanzania ngo ngo haseri yaratanze impuzu mu maziriya mpunzi impuzu za gisirikare mbega izo mpuzu za gisirikare batanze ni imfashanyo iba yaravuye muri za danimaraka gutyo urabona ko bagenda batoza impunzu nyine bafashisha impunzi bo baravuga ngo guhera ku utwara agasendede mu burundi aravuga ngo nta kuntu haseri ngo yo yuzana impuzu za gisirikare ngo ibihumbi n'ibihumbi bazanira impunzi impuzu zisa za gisirikare twese turabizi impuzu z'igisirikare kanaka turazi ukuntu ziba zisa bijya ni ukucafuza ishyirahamwe rifasha impunzi ku isi simbona ko ibyo byari bikwiye guhagarara kugira ngo baricafuza kuko n'impunzi muri tanzania nazo ziravuga ziti impunzu za gisirikare zisa n'iza gisirikare bakemeza sibyo sibyo na gato aha mu burundi harimo abambaye impunzu zisa mugabo zidafite zitari iz'igisirikare n'izo za gisirikare ku buryo rero wowe utekereza ko zaba ari impuzu batoje ahantu hanze basabye hanyuma zikaba zisa n'iza gisirikare ariko atari ukuvuga ko ari imyenda ye ya gisirikare ariko zidafitanye isano n'iza gisirikare ni na kiriya gisirikare cy'u Burundi ntabwo zisa zisana amagambo nk'aya rero yarakwiye kuzahagarara ahubwo bagahambira haseri bakavuga umuhaseri atwara haseri mu burundi yabyamaganye yavuze ko atari byo iriya mvuga atari byo atari byo ziriya mpunzi ntabwo ari byo yarasiguriza wenda ko zavuye mu bihugu hanze bazitoza mu banyagihugu nk'uko mu burundi baza urabona bagenda hariya amashyirahamwe agenda asaba impunzi ku rugo ku rugo kandi bagenda bazitanga
hari imvugo ku mugani wawe hari imvugo zishobora gutera amacakubiri cyangwa se zigatera urujijo mu bantu ntibamenye uko bifata nk'umukuru w'umugambwe ntashobora kujya ku iradiyo akavuga ngo haseri iki itanga impunzi za gisirikare mu mpunzi haseri ijejwe gukingira impunzi ijejwe kugaburira impunzi ntijejwe gutanga impunzi za gisirikare ibyo ntabwo byakabonetse ku isi barakwiye kugaba kuvuga kugabanya imvugo imvugo ku mashyirahamwe mpuzamakungu rega niba bari kuburukana nyakubahwa makuru igihugu kiriya gihugu cy'uburundi nicyo gihugu kirikona impunzi abafasha nibo bari kuburukana amashyirahamwe mpuzamahanga hari ibyo babasabye kubwira ishyirahamwe mpuzamakungu nka hasere ukabwira ko baza ari bazana ahubwo ngo bakwiye kubitwarira ibyo nabo byakabonetse babahamagara mu biro ibijumbura bakavuga ati ibi bintu byagenze gute izi mpunzi zavuye hehe bakazizana imbere hasere haseri nawe ikagira icyo ivuze ibyo ntabwo byakabonetse bari kuvuga ati ibyo ni bakicarana aho kokera ku maradiyo bakavuga ngo haseri ngo yazanye impuzu wenda ngo zisa neza gisirikare ibyo si ibyo kabisa urumva batarigeze bahura ngo bakiganireho icyo kibazo
oya ntabwo bigeze bahura umwe wese avugira ku iradiyo y'uwundi akavugira ku kinyamakuru cyiwe ntabwo bigera bahura bahamagara ati ngwino haseri musigure ibintu mutanga mu mpunzi z'abarundi muri tanzania
bwaba ari uburyo bwiza gukorokera ku maradiyo gusa bakavuga bati iyi haseri ikikora ibintu binyuranye n'amategeko nyumva ni hamwe hirya ari uzasanga bafashe ingingo yo kuyirukana nanone nayo ibyo birabaje ibyo birabaje ku bantu b'abategetsi ibyo bari guhagarara bakabirekera haseri urumva ko na tanzania yagerageje kubyifatamo neza ariko nayo ga tanzania yerekanye koko ko ari impuzu za gisirikare urumva we yahise igenda iturira ngo iraziturira urumva yaturiye izo mpuzu yigeze ihamagara leta ubuserukira uburundi muri kiriya gihugu cya tanzania babwira iti reba ibintu muri kumara kujumbura ko impuzu hasi yari kitani impuzu za gisirikare iyo niho byari guca mu muco bagahamagara hanyuma nawe agatanga insiguro akavuga ati si byo ibyo ni abantu benshi muri tanzania rero bariko bavuga ko atari byo hasi atari umugambi ufite wo kuzana izo mpuzu za gisirikare mu zarundi ubundi kuganira gushyikirana abantu bakumvikana ku kibazo batabona kimwe cyangwa se badasobanukiwe bakaba bivugana ni uko nyine niko byari kugenda ariko kumva ngo umukuru wa sendede ariko arashyira amajwi haseri yo muri tanzania ukumva ubundi utwara haseri mu burundi ariko arabyamagana arabihakana ko atari byo ibyo ni ibintu bitahesha icyubahiro igihugu reka ubwo ni uburenganzira bafite uburenganzira bwo kuvuga ibintu uko babibona namwe mufite uburenganzira bwo kuvuga uko mubitekereza twizere ko bizagera aho ngaho hakagira utanga umucyo kuri icyo kibazo ndagushimiye cyane ariko ndarangiza gato gato mu gato ku nama y'abakuru b'ibihugu igiye kuba ku itariki y'indaya z'ukwezi kwa kabiri by'ukuri hari imvugo mu ibara hari imvugo abantu bariko bariyumvira ko wenda igihugu cy'uburundi kidashobora kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu kubera iki babivuga bategereje bakareba ko babyemeje ko bazajyayo
nyakubahwa mwishamukuru nanjye nsuretse kubyumva mu bantu mu ibarabara nabyo ku bwanjye simbona ko hari umutegetsi ari hejuru mu gihugu cy'uburundi azaba bayitaba ishyirahamwe rya yafu kubera icyo ari kubibona aho ntabyo mbona ntabyo mbona kabisa murazi ko imaze gusiba agashya kabiri nibyo nyine yarasibye ariko baravuze ko bazajyayo reka mubitegereze n'ubu nawe reka tubitegereze ugohe bubyuti ga wa munyagihugu yaratubwiye ibyo
reka tubitegereze nk'uko babyijeje twizere ko noneho bazajyayo hanyuma imishyikirano ikaba hakagira icyo bigeraho
nawe uzabuhinyuza nawe
oya ntago mbe ntago nzahinyuza rwose genda igihe cyose umuntu ndamwizera nkizera ko ibyo yemeye bishoboka
reka tubirindire hasigaye iminsi mike cyane ariko ibyo niko ndumva ibyo niko ndumva ntibiko birashoboka ko bazitaba abo byiga ko aribo bazitaba inama y'abakuru b'ibihugu ntacyo reka tubitegereze tubahe tubahe icyo cyizere urakoze cyane
murakoze namwe nyakubahwa mwica amakuru kandi kuba mwasuye kumpamagara mukomeze kugira wikendi nziza
yego namwe mbwiye wikendi nziza muri amerika urakoze hanyuma okero ku murongo wa telefone wiriwe neza
mwiriwe muraho muraho nibutse ko okero watubwiye ko utwumva muri wikendi gusa
mbumva muri wikendi ku yindi minsi mba nagiye ku ishuri hanyuma si amakuru cyangwa ngaho
amakuru ni meza kandi mu gihugu twizihije umunsi mukuru wa national resistance movement ishyaka riri ku butegetsi abwira abatazi aho uri icyo gihugu uvuga icyo ari cyo
mu gihugu cya uganda ni muri ditirite ya padere
uwo munsi mukuru si bwo mwawizihije gutera
ku rwego rw'igihugu wizihirijwe muri kororo disitirigite ni isabukuru y'imyaka mirongo itatu n'itatu ishyaka enarayemu rimaze ku butegetsi ni umunsi mukuru mu gihugu habaye konji mbese byari ibintu byiza mu gihugu
ubwo abaturage babona nako abakozi babona konji bagagira ahantu bahurira bakidagadura
akenshi abaturage benshi kubera imirimo myinshi baba barimo ntabwo akenshi ubona ko bamwe basa nk'abanabyibuka keretse iyo bagiye ku mativi nibwo babyumva cyangwa ku marediyo ariko cyane cyane agace biba byizihirijwemo niho babasha kuba babikurikirana cyane bagiye kuri stadium uravuga ku rwego rw'igihugu
ku rwego rw'igihugu hano perezida museveni cyane cyane ku ijambo yakoresheje yavuze ati abanyayuganda turebe ibyo gavumenti idukorera twime amatwi abashaka kuba batuyobya batubwira amagambo atubaka igihugu havugiwe amagambo meza cyane abatagezeyo twabikurikiranye ku mateleviziyo ku maradiyo oya ni ibyo amagambo burya ashobora guhindura ibintu guca intege umuntu cyangwa se akaba yayobya n'abayumvise ku mugani nk'uko Museveni ubwo yabivuze nyine ibikorwa biruta amagambo ibikorwa biruta amagambo
urabona hari umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika twavuganaga uwo usimbuye ku murongo yari arimo avuga ubona atekereza ko ngo ibiganiro leta y'u Burundi itazabyitabira ibiganiro bitaha ko abantu barimo kubivuga ariko niba itaritabiriye mbere ntabwo bivuga ko ubu ngubu noneho itazitabira urumva rero barimo gukwiza icyo kintu ngo ntabwo bazajyayo ntibazajyayo babibwirwa n'iki ko batazajyayo babitegereje bakareba
reka bategereze icya umukuru w'igihugu akenshi ntabwo wamenya icyo umuntu atekereza burya twe abantu dutekereza ibyacu ariko nyir'ubwite nawe afite icyo atekereza ibyiza ariko reka dushishikarize leta y'u Burundi igira amahoro perezida agiye mu mishyikirano byaba byiza twizere ko azajyamo
rwose nibyo nanjye namubwiraga ntireka mwizere mutegereze kuko iyo umuntu yiyemereye ikintu iyo umuntu yemeye ikintu aragikora iyo atagikoze haba hari impamvu ariko umuntu ntiyamuvugira ngo ntari bujyeyo kandi cyangwa ntari bukore iki n'iki kandi umuntu yacyemeye oya ntabwo bishoboka ahubwo twarindira intego ye se azayigeraho ibyo ni byo tuzategereza natwe reka turebe nashaka kuvuga ku makuru yavuzwe kuri ku ijwi rya amerika muri iki cyumweru uburyo irahira rya perezida wa congo Tshisekedi hano nibajije ikibazo kimwe cyo kwibaza ese ubufatanye bwa afurika yunze ubumwe buri he ese buhagaze he yewe ntabwo mbona nta bufatanye mbona ndetse mbona ari nk'inzozi cyangwa se harimo n'ababa bishakira inyungu zo kutubeshya ngo abanyafurika tugire ubufatanye ariko ntabwo mbona
ntabwo ubona ariko urabwifuza kandi bashobora no kuza
bushobora no kuza ariko ndi kubona ari nk'inzozi impamvu ya mbere ni imwe mu irahira rya etiyeni kisekedi ntabwo twigeze tubona abakuru b'ibihugu bya afurika babyitabiriye reka nshimire umuperezida umwe wa kenya uhuru kenyatta wabyitabiriye ariko se nkibaza mu baperezida ba afurika cyangwa se mu ntumwa zabo habuze n'umwe uhagararira igihugu ntibaza nk'ibihugu byegeranye na congo twabuze perezida w'u rwanda tubura yoweri museveni tubura se n'undi ariko nkibaza nka perezida paul kagame uyoboye afurika yunze ubumwe uyu munsi nawe ahabure nkibaza ubufatanye batubwira buri ese ubumwe bw'abanyafurika batubwira buri he nkasanga ntaho turi ntaho turi rwose
urabona hari igihe umuperezida amara gutorwa ukabona bose ntabwo baba bamubona kimwe bamwiyumvamo ariko amaherezo ibintu bigenda bishobora kugenda bihinduka urabona bari batangiye kuvuga ko bapfuza ko amajwi yakongera kubarurwa rero ntibabibonaga kimwe n'ubufaransa nabwo bwavuga ko butishimiye uko amajwi amajwi yatangajwe urumva hari hari uko buri gihugu cyabibonaga cyangwa se na afurika ariko nyuma turizera ko bazagera aho ngaho bakakorana
bazakorana ariko biri ikibazo iyo ubona mu irahira rya perezida nta bandi bategetsi bagiyeyo begeranye mu bihugu nkabona manda y'uno mu perezida kisekedi n'ubundi abaturanyi be ntabwo bamwiyumvisemo ariko turasaba mu irahira rye mu irangiza ry'irahira rye agiye gutangira imirimo y'abanyekongo ndasaba ibihugu byegeranye cyangwa n'amahanga yose bafatanye bibone nk'abaperezida bamwe badushakira iterambere rya afurika afurika ikora ubumwe icyo tuzakishimira cyane bareke kuryana yego rwose
kandi perezida ugiyeho wa kongo kisekedi reka musabe izi provinsi zitatoye zitagiye mu matora ku bwanjye ndibaza ko yaziha ubwigenge nk'ubwo twabonye hano muri sudani bazihe ubwigenge nazo ziyobore zike zikore zikora amatora akamaramaka yazo ziyobore kubera uko bigaragara ndibaza ko ntabwo amatora bashobora kuzayakora kandi perezida yaramaze kurahira ariko urashaka kuvuga ngo zikitandukanya se ubwo urumva byaba bibaye igice kimwe cy'igihugu kandi ntabwo ari simpamya ko ari byo bishobora gufasha mu iterambere ry'igihugu uri utwo duce twonyine tutatoye twitandukanyije ku kindi gice cya kongo
njye mbona ku bwanjye byaba igisubizo
urumva byaba igisubizo byaba igisubizo rwose kubera ko urebye hari ibice tujya tureba mu misozi y'aho bita za ituri ni ibice binini cyane biri mu bwoko bwitwa abagegere n'abandambi ni ibice usanga n'umuturage waho arakubwira ati yewe na perezida ntabwo kino gice akizi ntajya anakigeramo bakavuga bati byaba byiza baduhaye ubwigenge tukitandukanya na kongo tugakora porovesi tugakora igihugu cyacu
ariko hari ibintu byumvikana nyine nka bariya batatoye ntabwo bananiwe gutora kubera ko babaheje mu matora urabona byatewe n'umutekano muke biterwa n'iriya ndwara ya ebola harimo ibintu harimo impamvu zumvikana ariko niba batabashije kugira ayo mahirwe yo gutora muri iki gihe umwaka utaha batora simpamya ko ni igitekerezo cyawe ariko simpamya ko yaba ari impamvu yatuma bahita bitandukanya kwitandukanya ni ikintu bagomba kwiga igihe gihagije nanjye ndasaba ko bazabyigaho kubera biriya bice bya kongo kongo ni igihugu kigoye kuba cyayoborwa n'umuperezida umwe ukurikije uburyo kongo ingana n'intambara zihabera
urakoze cyane rwose ku gitekerezo cyawe
murakoze ariko kandi muri mu wikendi ishize hari akarimbo nayo nabasabye sinimba mwaka mbonera
mbabarire nta nubwo nta nubwo wari wasabye akahe yaryo akaririmbo kitwa sarakeba kari mu iringara eee reka mbwire geoffrey azagashake yitonze
ntabwo kaboneka
ongera umusubiremo iyo ndirimbo
bayita sarakeba sarakeba ye
sarakeba ka papa wemba
ngo agiye kuguhitiramo ya cameriyoni
yo ko ngako ubwo gategereza ubutaha
nta kibazo arakoze kandi musurize mu nkorere muto cyane uwo mugabo ndamusuhuza ubwo ni umwenda kugiyemo ubutaha azayigushakire
murakoze cyane urakoze ukomeze umererwe neza
wikendi nziza nawe nawe
okay bye bye twakire na papa wa toto mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe urahagana hehe se
ndi butare mu karere ka gisagara mu rwanda
aka kazi nasi nako wihimbiye ubwo ndumva uri umupapa noneho
ntabwo ndi umupapa ngenda umusore none se kurimo kwicira amasoko niba witwa papa wa toto
ibyo ngibyo ni ibisanzwe n'ibyo bazi muri karitsiye nuko oya ntacyo izina ntirikujije ikomereze nuko aho ngaho se bite
ino hano bimeze neza muri gisagara nta kibazo dore yuko habaye n'umuganda mu karere kacu banza ari hose hari n'abandi nabo batubwiye ko bawuvuyemo
by'umwihariko rero umuganda wacu habaye gusinyana kontara wenda n'abahinde baje gukorera mu gishanga cyacu cy'urufunzo bazakoramo iki bazakoramo iki muri icyo gishanga
ni ugucukura icyo bita nyiramugengeri sinzi niba mwaba mukizi mwebwe ubwo rero basinyanye kontara y'imyaka igera kuri mirongo itatu aho bazaha amafaranga abaturage bari bafite imirima muri icyo gishanga bakabimura wenda muri make
abaturiye hafi y'icyo gishanga
abafitemo imirima
bakabakura mu gishanga noneho nibo iyo sosiyete ikaba ariyo icukura iyo nyiramugengeri
iyo sosiyete ije gukoreramo nyine izaha amafaranga abaturage noneho abaturage bimuke bagura ahandi Eh, bazaba wenda hasi ikindi nagira- byibura bazaba byibura na- na- n'uburyo bwo gukora muri muri iyo sosiyete
uburyo bwo gukoramo Mm,
eh, nk'umuntu w'umuturage akajya gukoramo mm.
Eh, gukoramo nabwo birashoboka kuko bagufata nk'umukozi wabo nyine bakajya baguhemba Mm, buri kwezi mm,
Eh,
aha.
wenda ikindi nagiye ngo mvugeho ni kuri iriya nkuru yabariya barasiwe hariya kuri gereza ya Huye hano i Butare Mm,
wenda bari batangaje yuko ngo ari abantu batatu wenda barashe ariko muri make rwose ntabwo ari batatu u- u- ukura he ayo makuru
Eh, kubera yuko ngewe nda data wacu yaraharasiwe Mhm.
ariko mu kuduhamagara nyine baratubwiye ngo ni indwara yamwishe ariko tugiye gufata umurambo dusanga nyine baramurashe Mhm.
mu gutangaza nyine abo barashe wewe ntabwo bamuvuze bavuze andi mazina ariko wewe nyine baramusibanganya Mm. De- hari- mbere koko hari abari barimo kuvuga ngo ni bata- eh, bavuze batatu batangaje batatu abayobozi hanyuma abaturage bakajya bavuga ngo bagombye kuba ngo ni batanu
Eh, ni Mhm.
batanu kuko mw'iryo joro hari nko mu masaha atanu habuze amasasu menshi cyane ahubwo nyine bavuze batatu kugira ngo wenda bitarebeka nabi
Mm.
Eh, ibyo ari byo byose birababaje eh, ubuzima ubuzima ni ubuzima nta ntabwo umuntu yabona bivuga
Eh, muri make gusa turabakunda tuba tubateze amatwi Yewe, ariko urakoze mureke mwe mbisabira akantu Eh, ariko mwihangane ariko rero nagira ngo nihanganishe namwe uwo muryango wanyu wabuze umubyeyi Ega, murakoze.
mwihangane Mm.
Mwaza- mwazajye mukora akaganiro wenda mugahuza nka perezida w'u rwanda wenda n'uburundi wenda tukajya tubabaza akabazo kuri fone buriya hari ikibazo mubikoze nta kibazo cyaba kirimo ahubwo ikibazo ni igihe baba bafite kugira ngo babashe ku- ku- kwitabira ikiganiro bavuga nko muri muri isanga tugatumira nka perezida w'u rwanda na perezida w'u burundi mukaganira
Eh, ntabwo byaba ari bibi ah, ni igitekerezo cyiza keretse gusa na kumenya ubundi uburyo kuriya byashyirwa mu rero bikorwa bariya abarundi bari barimo bavuga ngo ngo perezida w'u burundi ngo ntazitabira Mm.
byanga byakunda perezida w'u Burundi n'u Rwanda rwose barebana yunguke kandi ndakeka na perezida w'u Rwanda azaba ari muri iyo nama
Na- ni aba east africa tuzareba ubwo ngubwo abazaba barimo ibyo ari byo byose na n'uburundi bwaremeye ntawe uzi niba ari perezida uzajyayo cyangwa niba azagira intumwa yohereza ibyo ari byo byose bazaba bahagarariwe uko amakuru ama- amatwi adushyira barabyemeye
Eh, Mhm.
batu- murakoze turabakunda cyane urakoze cyane na- namwe turabakunda
Yego.
Eh, radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twakire na victor urakomeye
mwiriwe jane uberewe neza uri hehe
Mm, ndi i kigali mu rwanda Mm. kigali ngo mwiriwe mumeze neza
ah kigali ni sawa hari akazuba keza ibintu ni sawa nuko Eh, Mm, nuko
mm. ama namwe iyo muri amerika muraho Ni- turaho rwose tumeze neza natwe dufite akabeho ariko nanone dutangiye kugenda tumenyera
nta kundi ni ko isi imeze none um, nashaka kuvuga nko ku tuntu tubiri Mm,
akambere eh, ni ku matora aherutse kuba mu gihugu cy'abaturanyi mm, repubulika ya demokarasi ya kongo mhm,
Um, mu by'ukuri twa- nk'abaturanyi ba Kongo twarishimye kuba hagiye guhererekanwa ubutegetsi hatabayeho amaraso ni ubwa mbere mu mateka ya Kongo ah, guhererekanya ubutegetsi mu mahoro mhm, Um, ikintu cya- cyadutangaje wenda kikanadushyira amakonfuziyo mu mutwe ni ukuntu Kigatera mu gihugu urujijo.
nka kiriya tuzi Mm.
cya- hatabaye ubwitabire bw'abaperezida ngo bajye gutera ingabo mu bitugu perezida mugenzi wabo mhm, Uh, byageze n'aho na na perezida wa au atabijyamo bo- ibyo ntawabigendaho cyane tu- abanyekongo bavuga ikinyarwanda nzi ko bari kunyumva mhm.
barabashimiye rwose kuba agiye guhererekanya ubutegetsi bwarahererekanijwe mu mahoro hatabayeho intambara bo ikindi eh, nashaka kugira ngo mvugeho eh, aha mu rwanda hamaze iminsi igikorwa ibyo bita misi rwanda bya nyampinga w'u- w'u w'u rwanda yego Bo, iki gikorwa cyaje kugaragaramo ibintu bitigeze bibaho kuva iyo misi rwanda yakongera gusubukurwa ngira ngo ni muri bibiri na kane nibwo yongeye gusubukurwa ku- ku yari yarabaye mbere ya jenoside Bo, iyi misi rwanda yagaragayemo ibintu bidasanzwe eh, birimo ibintu by'amoko biteye ubwoba cyane biteye ubwoba ngira ngo niba ukurikirana imbuga nkoranyambaga zo mu rwanda urabisoma ukabireba Mm, no ku ku matwita byo biriho Eh, eh, biteye ubwoba ejeni biteye ubwoba nkaba ubu nizera ko abanyarwanda benshi bari kunyumva muri aka kanya vema komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ifite akazi katoroshye cyane iyo witegereje amagambo ari ku mbuga nkoranyambaga ureba abanyarwanda ntaho tuva ntaho tuzi ko bati urwishe yankara ruracyayirimo abantu abahehe abahehe mbese ubu ni intambara ikomeye byabaye intambara kugeza n'aho cnlg yashyizeho itangazo ko aba- hari n'abantu bashobora gukurikiranwa n'ubutabera kubera amagambo bagiye bavuga birumvikana Muri rusange amagambo rero- ye- acanishamo Mm.
abantu
Eh, ikintu nashakaga kuvuga bishoboka ko kubw'amahirwe nka perezida eh, nka nka niba ari fideli ndayisaba ngira ngo niwe hedi wa wa wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge afite akazi katoroshye cyane ikigaragara cyo na raporo baduha zigaragaza ngo ubwiyunge ubumwe n'ubwiyunge ngo bugeze ku gipimo cya mirongo inani ni ukubeshya haracyari ikibazo gikomeye ahubwo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ifite umukoro ukomeye cyane ikwiye kongera gusubira mu mudugudu ikare kuko abanyarwanda babitse ibintu mu mitima yabo bibi bibi bibi cyane ko ukurikije iyi minsi rwanda igaragaje aho ubumwe n'ubwiyunge n'ibijyanye n'amoko biri vema vema komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ishaka ukuntu yasubira hasi yongere ikore ubushakashatsi ifite akazi katoroshye biteye ubwoba turabyiteze ubu mu kanya tugiye kubikurikirana ariko ukurikiranye ibintu byanditse ku mbuga nkoranyambaga mu rwanda harimo ikibazo gikomeye cyane tujye tureka kubeshanya turi abanyarwanda ntidushaka gusubira inyuma mu bihe twanyuzemo bibi aho byatunyujije turahazi ntabwo dushaka kubisubiramo ariko ntibajye batekinika amaraporo ngo bagende babeshye ngo abanyarwanda biyunze kuri iki kigero kigeze aha ngaha ejo akantu gato ka misi bigaragara ko n'ejo n'ejo bundi hashobora kuza iki njya mbibonera ku ikipe ya Rayon Sport buriya ikipe ya Rayon Sport mwe nuko mutabizi ibamo fanatizime eh, eh, eh, ni uko abantu babibona mu buryo butandukanye ariko iyo ubirebye ukabirebesha mu ndorerwamo ya kure nayo ibamo ibintu ni uko batabyerura ngo babivuge Iba- iba- ibamo ibintu Kigali.
nabyo bishingiye ku moko se
bo nta bushakashatsi nabikozeho ndabivuga nk'umunyarwanda ubirebera inyuma ariko icyo nashakaga kuvuga ni kuri iyo minsi rwanda byo nta nta mpaka zirimo nta ni ibi ni ibintu byanditse umuntu wese uzi gusoma udakurikiza izi netiwaka dukoresha instagram facebook whatsapp ni ikibazo gikomeye cyane amoko amoko yavugije ubuhuha hano mu rwanda vurema umukuru ababishinzwe babikurikirane yenda hari n'ababigizemo uruhare babihanirwa ariko komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ifite akazi gakomeye gakomeye cyane Mm, nibyo rwose babirebe babirebe Yeah. Ibi- ni- nibyo koko ibi- ibirimo kwandikwa ibivugwa ntabwo bikwiye
ntabwo Rwose.
bikwiye vurema ntabwo dushaka gusubira inyuma ariko biragaragara ko nawe jeni uri umunyarwandakazi niba ntibeshye Oya, ndi umunyarwandakazi rwose
Eh, ariko ukurikije i- i- i- biriya bintu biragaragaza ko komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge nta kazi ifite oya iragafite iragafite rwose aho ngaho nanjye ndahemeranwaho nawe
ifite akazi gakomeye cyane kuko biragaragara ko abanyarwanda ntibambitse mu nda bambitse mu nda ni ukugenda babeshanya babeshanya ariko mu mitwe yabo haracyari ibibazo bikomeye cyane rwose aba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu minisitiri w'umuco w'umuco bagende bicare kuko iyi misi rwanda itweretse urwego rw'ubwiyunge aho buri yego urakoze nubwo cyane tubivuga ku magambo yego victor ariko imitima ni bike ntabyo ntabyo atoro Yeah, reka ngushimire rwose kuri ibyo bitekerezo nshimira n'abandi bose twari kumwe ngashimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma tian wang na geoffrey mutagoma kuri mikoro ya eugenia mukankusi mukomeze kugira wikendi nziza
njagala nkulaga omukwano bibi